radiyo y'ijwi y'amerika iradiyo ijwi ry'amerika isaminanira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwiwe neza nshuti mwese duteramanye muri kumwe na federica nkunikije mu burundi twumvikanira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero cumi n'icyenda ku metero mirongo ibiri na zibiri mu rwanda turi kuri fm ijana kane n'ibice bitatu y'ijwi ry'amerika ikaze makuru yacu yo kuri iyi saha injabwenge hamwe n'abahinga bakorera ku migabane itandukanye y'isi bandikiye ibaruwa umushikiranganji yajejwe imigenderanire n'amakungu wa leta z'umwe amerika Anthony Blinken bamusaba gukora ibishobotse byose kugira ngo mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini haboneke umutekano Blinken itezwe mu Rwanda ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu icyo twebwe nk'abashakashatsi twatumye twandika rwandiko ni ukugira ngo tubahe ibitekerezo byabafasha gufasha ibi bihugu uburyo bakubaye abaturage babo kuko ikibazo cya mbere ni ugukemura igituma umuturage w'igihugu icyo ari cyo cyose bamwubaha nk'umuturage
uyu ni professeur Josias Semujaga wigisha muri kaminuza ya Montreal muri Canada abanyakenya bararindiriye ibihava biva mu matora y'umukuru w'igihugu atitabiriwe cyane nk'uko byahora abatoye bose bangana n'ibice mirongo itandatu na bine ku ijana igisirikare cya Burkina Faso cyatangaje ko abasirikare bacu cumi na batanu bishwe mu gitero cyakozwe n'umurwi w'abagwanyi b'intagondwa z'abayisilamu aya makuru yose ni mu kanya ntihagire aho umuja amakuru bavugwa hirya no hino ku isi abanyakenya bararindiriye ibihava biva mu matora mukuru w'igihugu atitabiriwe cyane nk'uko byahora abatoye bose bangana n'ibice mirongo itandatu na bine ku ijana idonido kuri nkuru na mugenzi wacu wahiyana itangishaka gushika muri aka kanya ibiro bijejwe gutunganya amatora muri kenya ntibiratangaza amajwi ya mbere y'ibyavuye muri ayo matora gusa ibitigiri bishikirizwa n'ibimenyeshamakuru muri Kenya bigaragaza ko abakandida Raila Odinga na William Ruto bagenda barutarutana ku mwanya wa mbere mu bitigiri by'agateganyo bimaze kuja habona amatora y'umukuru w'igihugu yabaye ku munsi wa kabiri ashobora kuba aya nyuma Raila Odinga yahoze atavuga rumwe n'ubutegetsi ahiganywemwo mu gihe ribaye inshuro yiwe igira gatanu ni mu gihe kandi muri iki gihe ashigikiwe n'uwo bari bamaze igihe bahanganye perezida uhuru kenyatta ubu we agira ave ku butegetsi amategeko agenga amatora avuga ko ibitigiri vya nyuma bitegekanywa gusohogwa mu kiringo c'indwi imwe inyuma y'amatora ariko ivyavuye mu matora bishobora kumenyekana kuri uno munsi wa gatatu irindi tora rirashobora gukorwa mu gihe atamukandida n'umwe akwije amajwi mirongo itanu ku ijana abo bakandida bompi Odinga na Ruto bavuze ko bazokwemera ibivuye mu matora mu gihe abantu bazoba batoye mu mwidegenjo kandi atagukumigwa
urakoze Oriana n'igisirikare cya Burkina Faso cyatangaje ko abasirikare bacu cumi na batanu bishwe mu gitero cyakozwe n'umurwi w'abagwanyi intagondwa za Islam ni inkuru n'ubundi dushikirizwa na mugenzi wacu Oriana itangishaka mu bitero aba bagwanyi bamaze iminsi bagira ejo ku munsi wa kabiri niho bagira ikindi cyari kigizwe n'amabombe abiri yahitanye abo basirikare mu itangazo ry'igisirikare cya burkina faso izo bombe zibiri zatewe ku nzira iva ahitwa buruzanga ija ijibo mu ntara yo mu buraruko ibyo byabaye mu gihe abasirikare bari mu rugendo rujanye n'ibikorwa bya gisirikare bombe ya mbere yaturikijwe n'umuduga wawiciye ko aho bari bayiteze hafi y'akarere ka Namsigua mu ntara ya Bam abasirikare baciye bakikuza ako karere batangura kwitaho abakomeretse baca bategwamwo bombe igira kabiri bombe ya kabiri yakomerekeje abandi batari bake ubugizi bwa nabi muri Burkina Faso bwagirizwa imigwi y'abagwanyi b'intagondwa za Kiislamu bakorana n'umugwi Al-Qaeda hamwe n'abo mu muhari w'abaharanira leta ya Kiislamu ubwicanyi bugirwa n'iyo migwi bumaze guhitana abantu ibihumbi n'ibihumbi butesha ingo abantu bangana n'umuriyoni umwe n'ibice icenda
turagushimiye Oriana itangishaka kuri amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi udushikirije e, tubibutse ko muriko murabandanya kumviriza radiyo ijwi ry'amerika isaminanira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu kanya amakuru yo mu karere ka afurika ibiyaga binini umushikiranganji hajejwe imigendanire wa leta zunze ubumwe za amerika anthony blinken aragendera u rwanda uyu munsi ku wa gatatu ibihugu byombi bifitaniye imigendanire ikomeye nk'uko ubushikiranganji bujejwe imigendanire bubyerekana mugenzi wacu tomasi kamirindi aragaruka ku byo ibyo bihugu byombi bihuriyeho mu itangazo yashyize ahagaragara mbere y'uruzinduko rwa blinken i kigali minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya leta zunze ubumwe za amerika yibutsa ko ibihugu byombi byatangiye umubano ushingiye kuri ambasada mu gihumbi magana cyenda na mirongo itandatu na kabiri u rwanda rukimara kubona ubwigenge kuva icyo gihe imfashanyo ya leta zunze ubumwe za amerika igenda yiyongera nko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe leta zunze ubumwe za amerika yahaye u rwanda inkunga y'ingengo y'imari ingana n'amadolari miliyoni ijana na mirongo ine na zirindwi ibihugu byombi bifatanya kandi mu nzego zitandukanye zirimo ubuzima ubuhinzi n'ubukungu n'umutekano leta zunze ubumwe za amerika nicyo gihugu cya mbere gitera u rwanda inkunga itubutse kurusha ibindi ku isi mu rwego rw'ubuzima muri iyi myaka itatu ishize yageneye uru rwego amadolari miliyoni ijana na cumi n'esheshatu buri mwaka byatumye ku banyarwanda banduye virusi itera sida mirongo icyenda na batatu ku ijana kugeza ubu babona imiti igabanya ubukana bwayo iryo tangazo rikomeza rivuga ko leta zunze ubumwe za amerika n'u rwanda bafatanya cyane kurwanya covid cumi n'icyenda n'ingaruka zayo mu bukungu muri uru rwego leta zunze ubumwe za amerika yahaye u rwanda imfashanyo igera hafi ku madolari miliyoni makumyabiri n'eshatu bityo leta zunze ubumwe za amerika yagize uruhare runini mu bikorwa byo gukingira abaturarwanda minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya amerika ivuga ko kuva mu kwezi kwa munani ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe amerika ibinyujije muri covax ya gahunda y'umuryango w'abibumbye yo guha ku buntu inkingo za covid cumi n'icyenda ibihugu mirongo cyenda na bibiri bikennye yageneye u rwanda ku buntu doze zirenga miliyoni eshanu n'igice zirimo doze zirenga ibihumbi magana abiri na mirongo itanu na bine zihariye zo gukingira abana bityo u rwanda rwabashije gukingira abaturage barwo bagera kuri mirongo irindwi ku ijana bituma ruba ku isonga mu bihugu byo munsi y'ubutayu bwa sahara mu rwego rw'ubukungu mu bihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe leta zunze ubumwe za amerika yaguze mu rwanda ibihahwa bifite agaciro k'amadolari miliyoni mirongo itatu n'imwe n'ibihumbi magana ane bigizwe ahanini n'ikawa n'ibindi bikomoka ku buhinzi n'amabuye y'agaciro naho u rwanda mu mwaka ushize w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe rwaguze muri leta zunze ubumwe za amerika ibicuruzwa bifite agaciro k'amadolari miliyoni hafi mirongo itanu birimo indege imwe imiti n'ibikoresho byo mu buvuzi ibikoresho bya siyanse n'iby'ubwubatsi imashini zitandukanye n'ibikomoka ku buhinzi u rwanda rwohereza muri amerika ibicuruzwa mu rwego rwa agowa itegeko risonera ibihugu bimwe na bimwe imisoro ya gasutamo mu rwego rw'umutekano leta zunze ubumwe za amerika itera inkunga ingabo z'u rwanda mu birebana n'umutekano w'imipaka umutekano mu by'indege imyitozo yo kubungabunga amahoro ku isi n'ubumenyi bw'umwuga ifasha kandi inzego z'umutekano n'iz'ubutabera z'u rwanda mu bikorwa byo kurwanya ruswa kurwanya ihohotera rishingiye ku gitsina no mu bikorwa byo guteza imbere imiryango ya sosiyete sivile mu rwego rwo gutsura imiyoborere myiza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe leta zunze ubumwe za amerika yahaye u rwanda imfashanyo y'amadolari miliyoni ebyiri naho mu rwego rw'ubutabazi kuva mu mwaka ushize kugeza ubu amerika imaze guha u rwanda inkunga y'amadolari mirongo irindwi n'enye yo kugoboka impunzi rucumbikiye mu rwego rw'imigenderanire abanyamerika bagera ku bihumbi bibiri basuye u rwanda mu bihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe abandi bagera ku bihumbi bibiri na magana atanu bari bahatuye amerika yo yahaye viza abanyarwanda magana atatu na mirongo inani na barindwi bari baje gutura n'abandi magana umunani na mirongo itanu na batanu bagenzwaga no gusura gusa barimo abanyeshuri magana ane na mirongo ine n'icyenda amerika yizeye ko umubare wa viza iha abanyarwanda uziyongera nyuma y'icyorezo cya covid cumi n'icyenda kuri gahunda y'uruzinduko rwa minisitiri anthony blinken i kigali hateganijwe ibiganiro n'umukuru w'u rwanda perezida paul kagame minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u rwanda vincent biruta n'imwe mu miryango idaharanira inyungu mu rwanda arasura u rwanda nyuma y'uruzinduko yagiriye muri repubulika ya demokarasi ya kongo na afurika y'epfo
urakoze thomas tukivuga ku rugendo rw'umushikiranganji blinken imbere y'urwo rugendo mu rwanda avuye muri repubulika ya demokarasi ya kongo injabwenge hamwe n'abahinga bakorera muri leta zunze ubumwe za amerika muri canada muri afurika no mu rwanda barandikiye blinken ibaruwa bamusaba gukora ibishobotse byose kugira ngo umutekano ugaruke mu karere k'ibiyaga binini umwe mu banditse iryo baruwa ni professeur josias semujaga yigisha muri kaminuza y'i montreal muri canada yavuganye na mugenzi wacu venuste nshimiyimana icyaduteye kwandika iyo baruwa ni ukugira ngo dufashe sekiriteri d'eta w'abanyamerika kugira ngo bumve neza uko ikibazo giteye kubera ko kiriya kibazo giteye impungenge kumva ko hari aba abaturage b'igihugu cya kongo bicwa bazira ko ari abanyekongo b'abatutsi cyane cyane kugira ngo wumve ko ikibazo gituruka cyane cyane ku bibazo kiriya gihugu cya kongo cyagize kikitwa zayire mu ntangiriro za mirongo cyenda kuko biriya bigirirwa abatutsi b'abanyekongo byagiriwe abakasayi babaga muri katanga muri saba mirongo icyenda na gatatu barishwe barirukanwa abanyekongo benshi b'abashakashatsi babyanditseho ndetse nk'uwitwa bakagirika bakangiriki muri mirongo icyenda na gatatu urumva rero ibyabaye icyo gihe byarakomeje noneho ku buryo bigera na hariya muri kivu nubwo hari izindi mpamvu zaturutse hanze zatumye ibibazo byiyongera ikibazo nyamukuru ni ukugira ngo yumve ko ikibazo gikomeye atari ukuvuga ngo ni muri kivu gusa ahubwo ko leta yageze ahantu itagikingira cyangwa itakirinda abaturage bayo kandi inshingano zayo none se mwebwe mubona iki kibazo cyarangira giti
ikibazo cyarangira ari uko leta ya kongo yemeye nk'izindi leta zose ku isi kurinda abaturage bayo niba umuturage witwa umunyekongo w'umututsi umunyekongo w'umukasayi bakaba abanyekongo bakwiye kubahwa nk'abaturage batuye icyo gihugu nk'uko amategeko y'isi yose abibemerera icyo ni cyo kibazo cya mbere bakwiye kumenya igihe batarakimenya amahoro ntazaboneka muri kariya gace none se mwebwe nk'intiti nk'impuguke benshi muri mwe bigisha muri za kaminuza iki kibazo cy'umutwe wa M23 umaze imyaka irenga icumi kigaruka ubu noneho kikaba kimonogoje wa mugani gikomeye murabona kizarangira giti kiriya kibazo nk'uko nabikubwiraga abanyakasayi bicwa mirongo icyenda na gatatu bari mu gihugu cyabo none ni abatutsi bo muri kongo bicwa bari mu gihugu cyabo igihe ibyo byose bizabaho umutwe runaka uzavuka kuko ntabwo bemera kuba ingarutswa mu leta mu gihugu cyabo niko mbibona ubu ngubu nabo bavuga ba emuventura ariko n'abandi bashobora kuvuka kuko ikibazo cya mbere ni ugukemura igituma umuturage w'igihugu icyo ari cyo cyose cyane cyane cyo muri kongo bamwubaha nk'umuturage icyo gihe rero iyo umuturage atubashywe ntabwo azemera kuba ingarutswa mu leta niyo ikibazo kiri wirwa wumva abantu muri kongo birwa basakuza bavuga ngo ngo aba n'aba aba n'aba n'aba n'aba n'aba none se ko bashinzwe kurinda abaturage ikindi batorerwa ni iki nibatumvikana n'ikitari emuventura kizava minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa leta zunze ubumwe za amerika ategerejwe i kigali mu masaha makeya ari imbere murabona ari irihe jambo leta y'u rwanda iri bumubwire isubiza ibibazo byagiye bizamurwa na leta ya kongo ndetse na leta zunze ubumwe za amerika rwo rwose zitabyerura ategerejwe guhabwa ikihe gisubizo na leta y'u rwanda
ibyo leta y'u rwanda yamuha sinabimenya kuko hari ibyo bavugira ibyo bita kurise za chanceleri niba azabyumvikana ariko kuri jye nk'umushakashatsi kandi nk'umunyafurika kandi wakurikiye amateka ari ay'u rwanda ari ay'abakongo ikibazo nyamukuru ni uko leta zo muri afurika zikwiye kumenya yuko umunyapolitiki agira agaciro kuko yubaha abaturage nta kindi ashinzwe iyo umunyapolitiki uwo ari we wese nko muri kongo akavuza akavuga hejuru avuga ngo ubu bwoko ubu n'ubu ntibukwiye kugenda gutya nkeka ko u rwanda nk'igihugu cyagize jenoside ngira ngo sinzi uko bamubwira ariko iryo jambo numva ari ryo rigenda rigaruka mu mitekerereze y'abantu kuko nyuma ya jenoside u rwanda rwiyubatse kugira ngo abanyarwanda bose bagire agaciro ngira ngo sinzi ibyo bamubwira ariko ariyo namubwira icyo kandi nawe dore ikindi abanyamerika bakora atari ukurinda abanyamerika ni iki icyo twebwe nk'abashakashatsi twatumye twandika ruriya rwandiko ni ukugira ngo tubahe ibitekerezo byabafasha gufasha ibi bihugu uburyo bakubahe abaturage babo Professeur uh, Josias Semujanga mwarimu muri kaminuza y'i Montreal muri Canada ndagushimiye cyane ku bw'aka kanyuhaye ijwi ry'Amerika nanjye ndagushimiye Venuste Nshimiyimana
turagushimiye nawe Venuste Nshimiyimana iyi radiyo nk'ijwi ry'Amerika i Washington DC ni umwanya w'ikiganiro bungabunga ubuzima mwateguriwe na mugenzi wacu Eugenie Mukanguzi
ndabaramukije ni Eugenia Mukankusi ndashimiye kuba muri kumwe natwe muri iki kiganiro buri mwaka abaganga abakorerabushake abaforomo n'abaforomokazi ndetse n'abandi bakozi bo mu buvuzi bagera ku bihumbi bajya mu bice bitandukanye byo ku isi mu butumwa bujyanye n'ubuvuzi abahabwa izo serivisi ni abasanzwe bafite ubushobozi buke cyangwa se bwa ntabwo bwo kugera kuri serivisi z'ibanze z'ubuvuzi cyangwa iz'ubuvuzi bugateye imbere kuba umukorerabushake muri afurika byatangiye mu kinyejana cya cumi n'icyenda byari muri misiyo z'abanyamadini kugeza ubu ibitaro bya za kiliziya na za gahunda z'ubuvuzi bitanga byibura makumyabiri na gatanu ku ijana bya serivisi z'ubuvuzi mu bihugu hafi ya byose byo muri afurika habaye kwagura misiyo z'ubuvuzi kugira ngo habeho n'amatsinda n'abantu ku giti cyabo turahera muri senegali aho ubwato afurika merisi bufite ibitaro bidakorera inyungu ku isi buri ku cyambu cya dakari aho abantu bavurwa ku buntu nyamara batari buzabashe kwitabwaho mu buryo bwizewe cyangwa se ngo babibonere ubushobozi kandi ku gihe ibindi
ahenshi mu bihugu bya afurika inzego z'ubuvuzi zirangwa n'inkunga idahagije mu kubaka ibikorwa remezo by'ubuvuzi bya leta aha ibitaro n'ibigo nderabuzima akenshi usanga byitwa ahantu ho gupfira mu mibereho nk'iyo ahazaza hazaba hahe ku rubyiruko nka muhammad na marie madeleine bafite ingingo zamugaye muhammad arwanya indwara yo guhingana imisaya se umubyara maktar avuga ko ubwo burwayi bwatangiye buhoro buhoro bukagenda bukura muhammad yabaye mu bitaro byo hafi y'iwabo ngo bamukuremo ikibyimba yari afite mu mutwe icyakora uko kubagwa ntikwagenze neza ikibyimba cyongeye kugaruka kandi kirimo kongera gukura uyu mwana na se batakaje icyizere marie madeleine w'imyaka cumi n'itatu afite uburwayi bw'ingingo ku ishuri yarototezwaga akananirwa nyirakuru avuga ko byari bibabaje ariko umwuzukuru we yabyihanganiye agakomeza kwiga marie madeleine na muhammad nta yandi mahitamo bafite uretse kwakira imyemerere rusange y'abaturage b'aho batuye bibwira ko uburwayi bwabo bwatewe n'imbaraga zidasanzwe cyangwa imyuka mibi y'amarozi marie madeleine aritegereza impera z'imisozi imukikije hirya mu ntera ndende ku kirwa cya gore aho mu bihe by'ubucakara amato avuye iburengerazuba bw'isi yajyaga avana abacakara batwawe mu buryo bwa kinyamaswa bapakiwe bw'imizigo hasi mu bwato ariko ubwato abona burenze kuri icyo kirwa buragarukira ku cyambu cya dakar ni africa mase ubwato bunini bukora nk'ibitaro mu gutanga serivisi z'ubuvuzi ni ubwato bugari cyane bufite intego ikomeye yo guhindura ubuzima bwa benshi no gufasha ibihugu kandi icyizere ubwato africa mase burerembana ku nkombe za senegal kizanye ibyishimo imiti igezweho y'ikinyejana cya makumyabiri na rimwe nta kiguzi kuri marie madeleine na muhammad hamwe n'abandi babarirwa mu bihumbi bafite uburwayi nk'ubwabo of access to safe affordable and timely surgery and so we, we work on that problem through turimo gukora kubaga ni kimwe mu by'ingenzi bigize gahunda yabo y'ubuvuzi bwubatswe hanatekerezwa ku guhugura abakozi b'urwego rw'ubuvuzi b'imbere mu gihugu bufite na serivisi y'amahugurwa Places here are much larger to accommodate that um, observership and that mentorship and that training bafite component.
uburwayi ubwabo abagore bari baratsinzwe n'abagabo babo cyangwa abana bagirwa na bagenzi babo mu mashuri barasubira mu miryango yabo bahindutse bahindutse rwose byuzuye kandi bongere kubona umwanya ubakwiriye mu muryango bongere bamwenyure
muganga john felder ni umwe mu bashinze africa mission health care akaba n'umuyobozi mukuru w'uyu muryango aratubwira ibyo minisitiri z'ubuvuzi zagezeho n'icyo bisaba
We're not talking about short-term medical mission trips. We're talking about long-term uh, partnerships with uh, mission hospitals that have usually ntabwo turimo kuvuga ku ngendo z'ubutumwa bwa kiganga bw'igihe kigufi turavuga ku mikoranire y'igihe kirekire n'ibitaro bya gitumwa bimaze mu turere imyaka mirongo itanu mirongo irindwi n'itanu cyangwa yewe n'imyaka ijana kandi rero icyabaye uko igihe cyagiye gishira ni uko byinshi muri ibi bitaro bitagifitanye imikoranire nk'iyahozeho n'imiryango yabishinze rero ntibikibona mikoro nk'ayo byahoranye twegera ubuyobozi bw'ibitaro tukumva icyo bakeneye ibitaro bitandukanye bikeneye ibintu bitandukanye bimwe bishobora kuba bikeneye gufashishwa ibikorwa remezo by'ibanze nko kugeza ubu ku bitaro bike turimo gufasha mu bijyanye n'amazi turimo gutera inkunga gahunda y'ubuvuzi bwo kubaga abana ndetse twafashije mu gutangiza gahunda ihugura abaganga ku buvuzi bwo kubaga inyama z'imbere mu gatuza muri Kenya rero mu by'ukuri biri mu byiciro binyuranye kuva ku byangombwa by'ibanze kugeza ku mahugurwa yisumbuye ndetse no mu gutanga serivisi iyo tuvuga ku miterere y'ubuvuzi muri afurika akenshi wumva ukwiheba kwinshi kandi hari ubwoba bwinshi kubera ko hari ibikeneye gukorwa byinshi bitari bushoboke ariko nibwira ko dukwiye no kureba ku bintu byiza byagezweho urugero impfu z'abana bari munsi y'imyaka itanu zaragabanutse kuva mu myaka makumyabiri n'itanu ishize cyo kimwe n'impfu z'abagore bapfa babyara ariko haracyari byinshi byo gukora naje bwa mbere muri afurika y'uburasirazuba muri kenya mu myaka makumyabiri ishize kandi icyo gihe icyorezo cya virusi itera sida cyari ku rwego rukabije cyane nta gifatika cyo gukorera abarwayi cyari gihari ariko uko ibintu bimeze uyu munsi bitandukanye cyane n'icyo gihe hari abarwayi ba sida babayeho byuzuye mu buzima bwabo bwiza kandi umuryango wacu wahuguye abaganga benshi bita ku babana na virusi ya sida abasoje amahugurwa muri gahunda zacu bari hirya no hino mu gihugu ubu bita ku barwayi ndetse akenshi bo ubwabo banayoboye gahunda z'ubuvuzi mu gihe ushyize umuhate mu byo ukora ukabigumamo igihe kirekire ushobora rwose kubona umusaruro w'agatangaza buri gihe hari uku kugereranya hagati yo gukemura ibibazo by'ako kanya abantu bafite ndetse no kubaka gahunda y'igihe kirekire ku muryango wacu twe twibanda cyane ku bisubizo by'igihe kirekire no kubaka gahunda zihoraho nari mu batangije gahunda y'ubuvuzi bwihariye bwita ku ndembe muri kenya mu myaka irenga cumi n'itanu ishize kandi mu gihe cy'icyorezo cya kovide ubwo bumenyi twari twarahaye abakozi b'urwego rw'ubuvuzi ku bitaro bwarafashije cyane mu kurokora ubuzima muri gahunda yacu y'imyaka icumi hari umubare w'ibitaro twiyemeje ko tugomba guha ibikoresho muri icyo gihe cyose ijambo uburame nibyo ni ijambo rigari cyane kandi ni imvugo y'ingenzi ariko urabizi ndi umunyamerika kandi nzi uburyo urwego rw'ubuvuzi rwa amerika rushingiye cyane ku bufasha bwa leta rugashingira cyane kandi ku nkunga z'abagiraneza ntirwubakiye rwose ku cyo abarwayi bavana mu mifuka yabo ngo bishyure n'ibibyo ariko kuri ko mu bice bikize by'isi ni nako kuri gukwiye kuba hano ntabwo tugiye kubaka urwego rwihagije rw'ubwarwo mu myaka icumi cyangwa makumyabiri akenshi hari ingorane zirenze ubushobozi bw'umuntu dufasha ibitaro byo muri sudani y'epfo na sudani kandi ibyo ni ibice byaranzwe akenshi n'umutekano muke mu bya politiki ariko nubwo bimeze uko abakozi b'urwego rw'ubuvuzi bakomeje kugaragaza umuhate mwinshi n'umurava kandi akenshi amatsinda bakoreramo yabaga agizwe n'abaganga b'abamisiyoneri ndetse n'abakozi b'urwego rw'ubuvuzi b'abanyafurika bakorera hamwe mu gukomeza kuvura abaturage turashaka rwose kwibanda ku kubaka ubushobozi bw'ubuvuzi bw'imbere mu bihugu kubera ko tuzi ko mu gihe umuryango wacu wahagarara mu myaka icumi cyangwa makumyabiri ibi bitaro bizaguma kubaho muri malawi cyangwa mu burundi cyangwa se na gabo turifuza rwose kwegera iyo miryango tukayongerera ingufu tukayifasha kwagura gahunda zayo z'amasomo y'ubuvuzi kimwe mu bintu byiza kuri ibi bitaro ni uko bishobora kuba biri mu gice kimwe cya afurika ariko bikagira ababihugurirwamo bava mu kindi gice cya afurika hanyuma rero abasoje amasomo bagasubira mu bihugu baturukamo bakajya kuvura kwigisha no guhugura abandi
umuryango w'abaganga batagira imipaka wohereje itsinda ry'inzobere mu mudugudu wo mu majyepfo y'uburasirazuba bwa nigeri mu ntara ya damagaramu ahabarwa abana byibura mirongo itatu ku munsi bafite indwara zituruka ku mirire mibi inkuru irambuye
muri uyu mujyi mutoya wa magariya uri mu birometero mirongo icyenda uvuye mu mujyi wa damagaramu wa nigeri abakozi b'ibitaro barimo kubona ubwiyongere bw'umubare w'abana binjizwa ibitaro abakozi b'urwego rw'ubuvuzi hano bavuga ko benshi mu bana bakirwa kuri ibi bitaro bazahajwe n'imirire mibi aho abagera nibura kuri mirongo itatu barimo kwinjizwa ibitaro buri munsi safarawu ageze ku bitaro ateruye umwana we kugira ngo bamusuzume avuga ko amaze iminsi myinshi afite umuriro mwinshi ndetse anakorora nyuma yo kubonana n'umuganga wa mbere usuzumye umwana we avuga ko yoherejwe ku muganga wa kabiri hanyuma nawe amwohereza ku wa gatatu abaganga basuzumye umuhungu we basanze afite imirire mibi ikabije ndetse bavuga ko akeneye ubuvuzi bwihutirwa
umuhungu wanjye araruka anarwaye impiswi kandi arwaye n'ibisebe mu kanwa abaganga bavuze ko arwaye imirire mibi
ku bindi bitaro byo muri Kinkeni igiturage kiri mu birometero cumi na bitanu uvuye mu mujyi wa Magariya abagore bazanye abana babo bafite uburwayi butandukanye abayobozi b'ibitaro bavuga ko buri munsi bakira nibura abana magana abiri barwaye indwara zifite aho zihuriye n'itangira ry'igihe cy'imvura
indwara ziganje cyane mu zo tubona ni nk'iswi kuruka malariya ibicurane bikomeye n'ibyoroheje ndetse n'indwara zifatiye ku mirire mibi umuryango w'abaganga batagira imipaka ubu urakorera muri aka karere uvura abana barwaye imirire mibi na malariya abakozi b'uyu muryango barimo kandi gutanga inzitiramibu ku baturage nk'uburyo bwo kurwanya icyorezo cya malariya
ingamba nshya twabonye ubu ni ukwegera cyane aba baturage tukabatura umutwaro tubavura izi ndwara kandi tukibanda cyane mu bice by'icyaro ibi turanabikora mu rwego rwo kuruhura ibitaro bikuru bya magariya birengewe n'abarwayi benshi umuryango w'abaganga batagira imipaka uvuga ko umubare w'abana barwara malariya n'imirire mibi ushobora kwiyongera mu kwezi kuje muri aka karere kuko hagwa imvura nyinshi
kuri bamwe igitekerezo cyo kurya udukoko kibatera ubwoba kandi rimwe na rimwe ntibiba binanogeye ijisho ariko impuguke zivuga ko utwo dukoko dufite intungamubiri z'agaciro kandi ko kutworora ntacyo byangiza ku bidukikije ibindi bisobanuro
nariye kuri shokora yo mu binyabwoya bya mupani iraryoshye cyane iyi ndyo yawe yongera imbaraga imeze nka shokora isanzwe yari nziza cyane kandi iramecuka hamwe n'ako gaporoteyine karimo imbere even though you find your body in in in South Africa, in some also other uh, African neighboring.
ni ubutumwa bushimishije cyane rwose nubwo bwose ibinyabwoya bya mupane biboneka muri afurika y'epfo no mu bindi bihugu bya afurika bituranye intungamubiri zabyo ni akataraboneka rwose byifitemo mirongo itandatu ku ijana bya poroteyine poroteyine ni ikintu dukenera buri munsi binyuze mu mafunguro anyuranye turya rero iyo ni imwe mu nyungu ikomeye cyane kuko ni isoko y'umwimerere ya poroteyine
byari byiza cyane dukunda ikiganiro ositex biratangaje ninde wari uzi ko wakora ifu mu binyabwoya bya mopana
ni ubutumwa bushimishije cyane rwose cyane cyane aho bagira bati uzi n'ibindi yego birasa n'ibidutera ubwoba ho gato ariko twiteguye kugerageza bimwe mu bisubizo ubona
turabashimiye inshuti mwese mwaduteze amatwi turashimiye na enjeniyeri yadufashe muhinga bw'ibyuma hamwe na nadia taha yadufashe kwegeranya ibiganiro twabashikirije turabateye akamu mubandanye mwumviriza ibindi biganiro bya radiyo n'ijwi ry'amerika mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese